murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro ndabasuhuje aho muri hose uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro ejo mugezwaho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu burundi aho impunzi z'abanyekongo ba mu nkambi mu burasirazuba bw'igihugu bashima kubona amwe mu mashyirahamwe yajyaga abafasha yongeye gufungura ni nyuma y'ingingo y'inama nkuru hijejwe umutekano mu burundi yabuzaga amashyirahamwe mpuzamahanga gukora atabanje kuzuza ibyo asabwa na leta y'u Burundi. muri ayo mashyirahamwe yari yahagaritswe harimo n'akora ibikorwa byo gufasha impunzi z'abakongomani bahungiye mu burundi mugenzi wacu fideli d'antoine nsabimana aduhe inkuru irambuye amwe muri ayo mashyirahamwe yari yarahagaritswe gukora mu makambi y'impunzi z'abakongomani ziri mu buseruko bw'uburundi n'ayakorera mu bikorwa byihuta kajivisi ryamuka mu gihugu c'ubutaliyano ryakorera mu bijanye n'amagara y'abantu mu mpunzi irindi ryari ryarahagaritse imirimo mu makambi y'impunzi ni irc ryamuka muri leta zunze ubumwe za amerika ryitaha abana n'abageze mu zabukuru kurwanya amabakorerwa abakenyezi gufasha mu migambi yo kwiteza imbere no mu kwiyunguruza kuri uyu wa gatanu ayo mashyirahamwe yose uko ari abiri yaruguruye imiryango y'ibiro byayo mu makambi ya bwagiriza n'akavumu yose ari mu buseruko bw'uburundi mu mpunzi z'abakongomani baba muri ayo makambi akamwemwe kari kose aho bamenyesha ko bari bamaze ukwezi mu mwiheburo n'ubwoba bwa kazoza kabo fredi gakunzi aserukiye impunzi z'abakongomani baba mu nkambi ya bwagiriza komine butezi intara ya rwigi mu buseruko bw'uburundi turishimye cyane kandi cyane ndabona abantu bose bakeye bamerewe neza kumva iyo nkuru y'uko ariyo mashyirahamwe yari yahagaritswe yasubiye gutangira ubu abantu bari bari mu kababaro cyangwa se mu bikintu cy'ubwoba bwinshi batari bazi iyo biri ko biraja bari bari mu bibazo ubu nyine abaganga batonda ari bakeya ugasanga abarwayi biriwe aho ngaho abatavuwe wasanga ari serivisi minimumu nyine wasanga ibyo muri yesi bihagaze amafaranga yabo yarakingiranywe indani abasaza ntibari bakirabwa akitivite zindi zose zakorerwa ntizagira abantu bagiriwe violence ntibari bakibona uwo bitura ariko tumaze kumva iyo nkuru kuko ibintu byasubiye mu buryo abantu bose ndatekereza unababona mu maso bose bariko barabazanya inkuru ati mbe zatanguye bimeze gute urabona abantu bishimye rwose rwose fredi gakunzi yashimiye abantu bariya bagize uruhara kugira ngo amashyirahamwe yugurugwe tukaba dukengurukiye cyane leta y'u Burundi yongeye kugarura ayo mashyirahamwe kugira ngo adufashe mu by'ukuri ni umubyeyi nk'uko twamwe tubivuga bagize neza cyane twongeye dushimira n'ariya mashyirahamwe nyine nayo yabyitwayemo neza akuzuza ibyo babasabye twongeye dushimira na iseri yagize akigoro gakomeye kugira ngo ibintu bisubire mu buryo twongeye dushimira amaradiyo yadufashije mu by'ukuri umuntu wese yagize icyo akora turamushimiye kandi ndizera koko ubu buzima bw'impunzi bugiye gusubira kumera neza kuko bisanzwe na bamwe mu mpunzi z'abakongomani baba mu ikambi ya kavumu komine ntara ya cankuzo naho nyine mu buseruko bw'uburundi ku itelefone babwiye ijwi rya amerika ko banezerewe cyane abo bakongomani bavuga ko ubuzima bwabo bwari bugiye kuhasinzikarira iyo ayo mashyirahamwe atebagana gusubira kugurura imiryango mu makambi amakuru twakuye mu ishyirahamwe ACR ni uko n'ibikorwa byo gutahukana abarundi bari bahungiye mu gihugu ca Tanzania kuwa kabiri w'indwiza bizosubira gutangura ibikorwa byo kunguruza abarundi batahuka bavuye mu gihugu ca Tanzania mu kubashikana mu ikambi y'ifata kibanza irahitwa Inyabitare komine Gisuri intara ya Ruyigi vyahora bikorwa n'ishyirahamwe yese abataha bafise amagara atameze neza baca bitabwaho n'ishyirahamwe GVC imbere yo gusubizwa iyo baje bava umugwi wa nyuma wari uteganijwe gutahuka mu ntango z'ukwezi kwa cumi basubiye inyuma bageze mu nzira bongera gusubizwa mu buhungiro mu makambi iyo bari baje bava amakuru twakuye mu ishyirahamwe haseri ku ruhande rwa tanzania bamenyesheje ko abo barundi basubijwe mu buhungiro bamaze kumva ko ku ruhande rw'uburundi atawuza kubakira mu rwigi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika arakoze mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana kuri iyi nkuru tujye noneho mu rwanda icyizere cyo kubyara abana batanduye virusi itera sida ku babyeyi babana n'iyo virusi gikomeje kwiyongera ni mu gihe ababyeyi baba bakurikije inama za muganga iyi gahunda itaraza abagize ibyago byo kwandura virusi itera sida bahangayikishwaga no kuzapfa batabyaye none ubu ikibazo cyarakemutse mugenzi wacu asumuta kabuyi adufitiye iyi nkuru gahunda ifasha ababyeyi banduye virusi itera sida kuba babyara abana batanduye imaze imyaka cumi n'umunani itangijwe mu rwanda minisiteri y'ubuzima ivuga ko iyi gahunda igitangira abana icumi ku ijana bavutse ku babyeyi banduye virusi itera sida aribo bavukanye ubwandu dr sabin sanzimana ushinzwe gahunda yo kurwanya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu kigo gishinzwe ubuzima rbc avuga ko kugeza ubu ku babyeyi ijana banduye virusi itera sida batwite umwe ku ijana ari we ubyara umwana ufite ubwandu uyu muganga yemeza ko bamenye zimwe mu mpamvu zituma hakiboneka n'umwana umwe uvukana ubwandu bakaba biteguye nazo kuzirandura hari ababyeyi bakora tubyita uburaya barabyara bagira abana abo twasanze bafitemo uruhare runini mu kongera umubare w'aba bana banduye virusi itera sida kuko ba nyina twasangaga n'ubundi akenshi baba bari mu biyobyabwenge ku buryo amasaha menshi aba yasinze hari abandi nabo usanga babaho mu buzima bwo kwimuka bava ahantu hamwe bajya ahandi usanga avuye mu ntara runaka aje i kigali acikije za serivisi yahaga umwana we imiti arayibagiwe cyangwa arayisimbaguritse cyangwa se ugasanga ataye umwana aho amusigiye nka nyirakuru ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima bugaragaza ko n'ababyeyi batajya kwipimisha mu gihe batwite nabo baba bafite ibyago byinshi byo kwanduza abana babo mu gihe baba bafite virusi itera sida batabizi iyi gahunda ifasha ababyeyi banduye kubyara abana badafite ubwandu yatumye imiryango myinshi y'ababana n'ubwandu bwa sida iva mu bwihebe uyu mugore n'umugabo babwijwe irya amerika agahinda babagamo bamaze kumenya ko bafite virusi itera sida ikintu cyatumye ncika intege cya mbere navuga ko ngiye mpfuye nta mwana afite cya kabiri gupfa ntafite uruhu ibyo bintu bya mbere byanteye impungenge kuko nabimenye ndi umusiribateri ni ibintu bikomeye cyane guhita uvuga ngo urabona umuntu muhuje ikibazo cy'uburwayi ku buryo mwashakana nabitekerejeho ndagenda ndipimisha njya muri pirive nsanga naranduye kubyakira byarangoye natekerezaga yuko ntakibonye uburyo bwo kubyara no gushaka ntashobora kuzapfa kubona umuntu tuzahuza ibibazo ngo tube twashakana cyari tubyara umwana muzima iyi nimba uyu mugabo ndetse n'umugore we bari bafite yaje kurangira aho babwiriwe n'abaganga ko n'uwanduye ashobora kubyara umwana muzima uyu muryango utarifuje ko dutangaza amazina yawo ubu umaze kugira abana babiri batavukanye ubwandu narishimye cyane nahise nanamanuka nkubita amavi hasi rwose nshimira imana cyane kubera ko nayo yabibayemo naramwonkeje umwaka ni amezi atatu uyu mwana wa kabiri afite amezi icumi kandi ku mezi icyenda nawe bamufatiye ikizami cyasohotse ari kizima no kubyara bituma nta muntu bagukeka u rwanda ruvuga ko rufite intego y'uko mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri nta mwana n'umwe uzaba ukivukana virusi itera sida minisiteri y'ubuzima yemeza ko iyi ntego izayigeraho kuko mu bushakashatsi baherutse gukora basanze hari uturere tubiri mu rwanda akarere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba n'akarere ka burera mu majyaruguru y'igihugu tumaze imyaka itanu nta mwana n'umwe uvukana ubwandu bwa sida kandi baravutse ku babyeyi bafite ubwo bwandu iyi minisiteri ikemeza ko n'ibi bishoboka no mu tundi duce dusigaye tw'igihugu mu gihe ababyeyi bakwigishwa neza gukurikiza amabwiriza bahabwa n'abaganga asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali arakoze mugenzi wacu asumta kaboye ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo ikaze rero mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi kuri radiyo ijwi ry'amerika ryubasuhuza kandi mbaha ikaze ndi nicole umuziranenge ruje nigena ahagarariye iki kiganiro naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma hakurikijwe itegeko rya repubulika y'u rwanda nimero ya makumyabiri na karindwi akanyerezo kabiri zeru zeru rimwe ryo kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwa kane bibiri na rimwe ryerekana uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda ihohoterwa ku kijyanye n'amategeko arengera umwana risobanura ko umwana ari umuntu wese uri munsi y'imyaka cumi n'umunani tugiye kuza kuba tuganira ku kibazo cy'abana bo mu muhanda tugaruka ku ngaruka zibageraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byubahirize uburenganzira bw'umwana ntukureho urushinge ikibazo cy'abana bo mu muhanda ntabwo ari ikibazo cy'ubu ni ikibazo kimaze igihe ndetse cyagiye kivugwaho byinshi kigashakirwa n'umuti mu buryo bwinshi n'ubwo gikomeje kugaragara ese ni iki gitera abana kujya ku muhanda mugenzi wacu kayitare hussein yanyarukiye mu ntara y'amajyepfo i huye maze aganiriza abahatuye bamusangiza icyo babona gitera abana kujya kubaka umuhanda reka tubatega amatwi
ubwo rero nyine kuba baba bahari baba bari gushaka uko babaho impamvu se abana ko ari ukunanirana bakanga ingo z'ababyeyi babo imirire ikaba mikeya ku bana kuba inzererezi mbega ubwo ni inzererezi ni ubukene n'imibereho mibi none se hari igihe uvuka nta babyeyi ufite kujya mu ishuri bikananirana ngo nyine akumva ko ubuzima igihe agomba kubona ikintu cyo kurya ari uko ajemo yaza mu mujyi rero nyine akajya mu byo kwisuma n'akandi kazi bitandukanye nyine nyuma ibobo zikagwira gutyo gutyo harara haba hari impamvu zigiye zitandukanye hari igihe ananira ababyeyi ajya mu mujyi agashakisha iby'iwabo batabona hari n'abandi b'imfubyi bananirana mu miryango bakagenda bajya mu mujyi batandukanye gutyo none se niba adafite ababyeyi ubwo burenganzira yabubona gute oya hari igihe umwana ananirana bitewe n'ubukene hari igihe ashobora no kuba afite ababyeyi ariko akananirana yabona nka mugenzi we hari icyo abona we akakibura bigatuma araruka akajya mu mujyi bigatuma yaba amayibobo abana ubundi akenshi bakunda kugenda n'uburara buza buza ku mwanya wa mbere ukuntu mba mbibona nyine kubera ubuzima bwo mu rugo buba bwabacanze hari n'igihe nk'abantu baturiye aha nta pantaro baba bari bumugurira kenshi kubera n'urugero ababona bo abantu banyura hano ku muhanda amasitiri baba bibereyeho ntabwo rero iwabo baba baramugurira iyo pantaro ihenze ahubwo akavuga ati kanjye ku muhanda uriya makaraka ka bibiri nkakore nanjye ndebe ko nabona utwo duce nanjye ngura umwenda uhenze ni ugupfira ifiyeri muri make ku bana batoya bashobora no kunanirana kubera impande ashobora kwivukira mu rugo rukennye akaba atabona n'ibyo kurya bigatuma ajya ku muhanda kuko ashobora kubihabona bitewe n'akazi ahakura njye mbona biterwa n'ikibazo cy'ubukene cy'ababyeyi mu miryango baba bafite bigatuma umwana yikorera afata umwanzuro udahwitse udashobotse agakora ibyo ashaka binyuranye n'ababyeyi be ariko nanone ababyeyi bakaba batamufasha mu byo ari bukenere nk'uko umwana abyifuza agahitamo kwigira ku muhanda ni abana abana barakunda kunanirana ababyeyi cyane ntabwo umwana agiye ku ishuri ukagira ngo yagiye kwiga kwiga niyirwa ajyayo ejo gutyo ukazajya kumva ukumva na mwarimu agutumyeho ko umwana atiga kandi mu gitondo yagiye yewe nawe niyitaye ku mwana we ugasanga umubyeyi nabyutse mu gitondo agenda ntagacyurwa nijoro akayinzara yamwica ati ngiye kwikorera nikorere nk'umuntu amejana nigura irindazi abana hari n'ava mu mashuri ugira hari abapima icyo uretse ubabona ni abana banirana
ese wowe udukurikiye ikibazo cy'abana bo ku muhanda cyaba kigaragara aho utuye ubona se ari iyihe mpamvu nyamukuru ishobora kuba itera abana kujya ku muhanda ese ko turi gukomeza guhugurana no kurushaho kumenya uburenganzira bwa muntu ni iki cyakorwa kugira ngo aba bana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho ubuzima butubahiriza uburenganzira bw'umwana muri rusange dusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram wajya ahashakishirizwa ugashakisha ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe kinyamibu dutangira ikiganiro nababwiye ko umwana wese nawe nk'umuntu afite uburenganzira bwo kubaho kwishyira akizana kugira umutungo ariko akagira n'umwihariko we nk'umwana ku mategeko amurengera umwana uvugwa muri iki kiganiro n'uburenganzira bwe n'inshingano ateganyirizwa ni umuntu wese utarageza ku myaka cumi n'umunani nk'uko amasezerano mpuzamahanga n'amasezerano ya afurika y'uburenganzira bw'umwana hamwe n'itegeko ryerekeye uburenganzira bwe n'uburyo bwo kumurinda ihohoterwa ribiteganya
mpita muvugiriza yuko muhamagaye agahita yindukirana akamubwira icyo mushakira aba ni bamwe mu bana baba mu muhanda bakunze kwita mayibobo cyangwa marine aha mbasanze nyabugogo ku gipangu kinini cyegeranye n'ahazwi nko ku ibagiro rya nyabugogo bakunze kwita kuroporovi ibibazo duhura guhura nabyo nuko iyo twi- iyo twu- iyo twagiye ahantu wenda twiyicaye turi no kwirebera filime ahantu ku- kuri mashini umudije akorera tukajya kubona abantu bambaye sevire cyangwa inyerondo zikaza zidukubita imihini zituvunagura Eh, ubuzima bwo mu muhanda ikibazo cya mbere duhura nacyo urebye kiba ari uburyamo kuba umuntu adafite aho aryama kandi n'amikoro yo ku- kuba yahita abibona ku kanya noneho ikindi imbogamizi yindi duhura nayo ni uko leta iza ugasanga uryamye hanze aho kugira ngo bagire icyo bagufasha ahubwo bakagucyaha cyane bakagukubita ubwo rero tuba dufite ikibazo cy'imirire n'ikibazo cy'imiryamire ahagana ku saa tatu za mu gitondo nibwo nari nseseka yahawe abana baba bamwe muri bo bari baryamye ku makarito ndetse biseguye n'amabuye abandi biyicarira iyo wuriye igipangu gatoya uhita ugera kuri ruhurura ahagana hepfo gatoya bakunze kwita amazi aha hari abandi bana bagenzi babo barimo kumesa imyenda ariko biyambariye itwenda tw'imbere aba bana bari mu kigero kiri hagati y'imyaka umunani ndetse na cumi n'itandatu zimwe mu ngaruka bahura nazo harimo nko gukubitwa gutotezwa n'ababaruta ndetse no kuba bashiki babo bahuriye muri ubu buzima bakunda gufatwa ku ngufu n'abantu bahuye babarusha imbaraga nta ngaruka mugenda muhana zo mu buzima bwa buri munsi Eh, ziraboneka nk'izihe urugero ushobora kurwara ukabura ukurwaza kuko n'uwakakurwaje ntaba ameze nabi cyangwa se nta rukundo aba agufitiye kuko nawe aba- nawe- ntabwo aba yiyanze nawe abayeho nabi arimo arashakisha imibereho nawe nibyo ra nibyo ntabwo abeshya ingaruka ya mbere tubanza guhura nayo ni uko tuba turyamye abanyerondo bakaza bakadukubita akaba ari n'ubwo twavunika kandi nta kintu twakora nta n'aho twajya kubarega bakadukubita bakatwiruka naho turyamye tukarara tukagera n'aho tugira n'ubwo duhungabana tugahura n'abandi batatuzi bakagira n'ubwo bagufata nko ku ngufu ntabwo turarya kabisa twiriwe nawe uyu Niyo mpamvu munsi tuba twaje kwiyicarira uragerageza guterura umuzigo mukarani akagukubita akakuvunagura ahagana hirya gato cyane nko mu metero mirongo itatu uvuye ku ngangi y'aba bana b'abahungu nk'uko bakunda kuyita hicaye abakobwa bagera kuri batatu nabo bibera muri ubwo buzima bwo mu muhanda umwe muri bo yansabye ko tujyana aho bibera nanjye ndabimwemerera nagerageje kwinjirana nayo mu kiraro mu ibize nini iyobora amazi mu gihe cy'imvura maze nsangamo abandi bagera kuri bane biryamiye ku makarito basinziriye ariko ntibyatinze ko bamwe muri bo banyemereye tukaganira reka ibindi tubumve mbwira noneho nk'ibizazane cyangwa se ibibazo ubona noneho muhuriramo nabyo hano mu buzima bwo mu muhanda nuko dushobora kuba twajya gusyaga baka- bakanga yuko dusyaga bakadukubita bugaca nta kintu tubonye twarangiza tukabwirirwa cyangwa se tukabisyaga abanyerondo b'isuku ba kumanywa barangiza bakabitwara bakabishyira abagore babo bakabigurisha tukabwirirwa ibiyobyabwenge ngo ni kimwe mu byaritse uru rubyiruko ariko ngo nabo babiterwa n'ubuzima bubi babayemo kuko ntabwo baba babyishimiye bumwe mu burenganzira b'abana b'abahungu n'abakobwa batabona harimo nko kwiga kubona ifunguro ritunganye ndetse kandi ntibabona n'amazi meza twe dukora amafaranga magana atanu njyewe mpita njya nkarya myaka hara kwa gicumba ya magana atatu nkasigana magana abiri nkaza kuyongeraho nkongera nkirira dayiresheni ya turuwasa bikaba magana atandatu njyewe niko nibereye ni ukuvuga iki dayiresheni ni ibiryo bashyira mu ikarito Eh, n'ibi- n'ibiryo abakire basigaza bagashyira mu ikarito tukarya usiga ibyo biryo abakiriya baba basigaje ntibiba birimo umwanda Eh, hari igihe usho- hari igihe ushobora kuryamo kirida cyangwa ukarya papiye jenike eh, cyangwa ukarya ibyo yashigaje gutya inyama yarumyeho gutya akaba yagutera indwara ugasanga nabyo ni risike Eh, bitewe na twari tuzi kuko nta muntu n'umwe uba utwitayeho
nkawe rwose kuba tukubonye ahangaha ni ibintu bitangaje cyane kabisa ubundi nta bantu bajya batinyuka ngo babegere reka reka babafata nk'iki se Hmm.
babafata nk'iki nanjye sinzi Si iki- ikiyobyabwenge turakinywa ako mu kukinywa ikiyobyabwenge natwe rwose tukinywa tutiyanze dufite ubushobozi natwe bwo kukireka twakireka pe biterwa n'ubuzima bubi urumva kwihangana kudashoboka urumva guhora uri mu gahinda kenshi urumva
mumaze kwiyumvira neza ko abana bo ku muhanda bagerwaho n'ingaruka nyinshi zitari nziza habe na mba kandi kimwe n'abandi bantu benshi batandukanye mwumvise ko hari n'abatazi uburenganzira bwabo nk'abana akaba ari nayo mpamvu nyamukuru rero y'iki kiganiro tubagezaho cyibanda ku burenganzira bwa muntu turushaho kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu ikibazo cy'abana bo ku muhanda bari hirya no hino mu rwanda gihangayikishije abatari bake aha hibazwa impamvu uburenganzira bwabo bukomeje kuvogerwa mu gihe hari amategeko abarengera ariko ugasanga akenshi atubahirizwa mu gushaka kumenya byinshi ku by'itegeko rivuga ndetse n'icyo rihanisha utabyubahirije mugenzi wacu ishimwe honore yagiranye ikiganiro kigufi n'umunyamategeko harerimana maze adusobanurira icyo amategeko avuga ndetse n'icyo ateganya nk'ibihano turava nk'itegeko nshinga riburwa y'u rwanda nk'uko ni ryo bibiri na gatatu ndetse ryavuguwe mu bibiri na cumi na gatanu cyane mu ngingo ya cumi n'icyenda igaragaza ko leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga imiryango ikorera mu gihugu umuryango nyarwanda ufite inshingano zo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose si iryo tegeko gusa kuko tuzi ko itegeko nshinga ari itegeko rikuru mu mategeko tugira mu gihugu hari n'itegeko ry'umwihariko ni itegeko nimero mirongo na rimwe bare bibiri na cumi n'umunani ryo kwa mirongo n'imwe z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurengera umwana iri tegeko ryo riza rengera umwana rigaragaza uburenganzira bwe afite rikagaragaza n'uburyo ki ubwo burenganzira bugomba kurengerwa kugira ngo budahungabanywa itegeko ryo rirasobanura uburenganzira ariko ntabwo uburenganzira buri barimite uburenganzira twavuga ni uburenganzira bwo kubaho umwana afite uburenganzira bwo kubaho afite uburenganzira bwo kwiga afite uburenganzira bwo kwandikishwa igihe yavutse afite uburenganzira bwo kuvuzwa kumenya ababyeyi be kurindwa ivangura iryo ari ryo ryose kurindwa gushimutwa gucuruzwa se ariko akagira n'uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byiwe ndetse n'uburenganzira bwo kuruhuka no kwidagadura metre aho ngaho kuri ibyo byose mukomojeho hari abana babivutswa hari aba bana tubona mu mihanda abenshi bita ba mayibobo cyangwa se inzererezi itegeko risobanura iki kuri mu gihe umwana atarengewe atarinzwe ibimubangamira ashobora ababikoze bashobora guhanwa turava nk'ingingo ya makumyabiri na karindwi y'iryo tegeko twavuze ryerekeye kurengera umwana aho nko guha umwana inzoga cyangwa itabi ubikoze ahanwa iyo ngingo igaragaza ko ahanishwa igihano cy'imirimo y'inyungu rusange kiri munsi y'ukwezi kumwe ndetse twara n'ingingo ya makumyabiri n'umunani ikagaragaza ko iyo umwana ahojeje ku nkeke ndetse no guhabwa ibihano biremereye uwabikoze ashobora guhanwa guhanishwa igifungo cy'imyaka ibiri kugeza ku myaka itatu ndetse n'ihazabu y'ibihumbi magana abiri kugera ku bihumbi magana atatu n'ingingo ya mirongo itatu na kabiri y'iryo tegeko igaragaza ko ababyeyi batita ku nshingano zabo zo kurera abana babyaye nabo iyo bigaragaye ko bahanishwa imirimo rusange ifitiye igihugu akamaro mu gihe kitarenze ukwezi kumwe ariko habaho isubiracyaha ngo umubyeyi wahanwa kongera agaperengaza iza nshingano zo kurera umwana wiwe icyo gihe cya gihano kirazamuka kikaba noneho igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi abiri ariko nanone kitarengeje amezi atandatu ndetse hakanagenwa n'ihazabu y'ibihumbi magana atanu kugeza kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda cyangwa kimwe muri ibyo ngibyo umwana wahuye n'iryo hohoterwa cyangwa se uko kwangirizwa ku burenganzira bwe yagana ndi yanyura hirya leta y'u rwanda yashyizeho uburyo butandukanye butuma umwana wagize iryo hohoterwa iryo ari ryo ryose ashobora kwiyambaza twavuga nka one stop center ni ishami rya polisi rishinzwe kwakira abana bafite ibibazo nk'ibyo bitandukanye ndetse tukajya n'indi n'irindi shami muri polisi rishinzwe gukumira no kurwanya ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina iryo mu ngo ndetse n'ihohotera rikorerwa abana ariyo bise directorate of anti gender based violence and child abuse protection uretse n'ibyo umwana afite uburenganzira bwo gusanga ibiro by'ubugenzacyaha aho byaba biri hose aherereye biri hafi ye kugira ngo atange ikirego cy'uko yahohotewe ndetse hari n'imiryango itandukanye irengera abana nayo ifite mu nshingano zayo kubasha kugaragaza iryo hohotera rikorewe umwana bityo bikagezwa ku nzego zishinzwe guhana abakoze iryo hohotera nk'umunyamategeko hari umwana wabujijwe uburenganzira bwe bigeze bagana ngo abature umutwaro we kugeza aya masaha nta kirego cy'umwana ndakira kuko dore ko abavoka twe twakira abarezwe mu mazi y'inshinjabyaha uwo uwa mbere cyangwa se ikigo cyagombye kuba gisangwa byihutirwa ni inzego za polisi ko zishinzwe gukumira ndetse na bya bigo twavuze imiryango mpuzamahanga cyangwa imiryango iharanira inyungu inyungu z'umwana abo nibo bakira ibyo bibazo ahubwo tukaba twajya muri kuba kubunganira mu gihe bigaragara ko uburenganzira bwe bugomba kunganirwa gusa nawe yaje akabibwirwa yagezaho uwo mwana kuri kubonera igisubizo cy'ikibazo afite umwana wese n'umwana uri mu muhanda afite uburenganzira nk'umwana uwo ari we wese kuba ari mu muhanda bishobora kuba byatewe na za mpamvu zitandukanye twavuze ese n'iz'ababyeyi bitwaye nabi ntibabashe kubarera ngo barize za nshingano zabo ese ni izindi mpamvu zitandukanye ariko uwo mwana mu gihe abona ko yarenganye koko ko yagiye muri uwo muhanda kubera impamvu zitandukanye se ni amakosa y'ababyeyi nawe ashobora kugana inzego twavuze kugira ngo zimufashe kubona igisubizo cy'ibibazo afite nitwe turabashimiye cyane murakoze namwe
ese wowe udukurikiye ikibazo cy'abana bo ku muhanda cyaba kigaragara aho utuye ubona ari iyihe mpamvu nyamukuru itera aba bana kujya ku muhanda ese ko turi gukomeza guhugurana no kurushaho kumenya uburenganzira bwa muntu ni iki cyakorwa kugira ngo aba bana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho muri ubu buzima butubahiriza uburenganzira bw'umwana muri rusange dusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram wajya ahashakishirizwa ugashakisha ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo turacyafite amarira n'amaganya ku mishahara impuhwe zabo turibona aho tuva kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm mukomeje gukurikirana ikiganiro ejo gusa nkomeza kubibutsa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tukaba tubibagezaho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi mu nyemerere dukomereze kandi ikiganiro cyacu muri wa mwanya wahariwe mwe bakunzi b'ikiganiro ejo ndabona mugenzi wanjye christela arimo yegeranya ubutumwa reka nawe aze abutugezeho mu kanya katarambiranye cyane
nikuru urakoze kuba umpaye umwanya ngo mbanze mbasomere bumwe mu butumwa abakunzi bacu batwoherereje mu kiganiro cyavuga ku mirimo ivunanye akenshi ikunda gukoreshwa abana aho twibazaga ati se mubona hakorwa iki ngo gukoresha abana imirimo ivunanye bicike bakunzi b'ikiganiro dore ibitekerezo by'abagize icyo babivugaho twihuse fabien uherereye mu karere ka muhanga yagize ati uburenganzira bw'umwana ntibwubahirizwe bafashe bitabweho mu muryango bityo barindwe imirimo ivunanye nko guhinga akazi ko mu ngo ahubwo batozwa ishuri aho guhabwa imirimo ivunanye imburagihe uyu ntiyatwibwiye ariko afite nimero iherwa n'ijana na makumyabiri na kabiri mu butumwa bwe yavuze ko hari abana bakibuzwa uburenganzira cyane cyane n'ababyeyi kuko baba bumva ko umwana aba agomba gukora bakirengagiza ko hari ikigero runaka umwana agomba kuba agezemo mwebwe mudukurikiye ku ndangururamajwi zanyu nabibutsa ko mu gihe mwohereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira n'aho muherereye naho karenze uherereye mu karere ka kamonyi yavuze ko imirimo ivunanye ku bana ituma badindira mu bwenge ndetse no mu gikuriro turabashimiye kandi tunabibutsa ko uwo ari we wese ahawe ikaze mu gutanga ibitekerezo bye wakwifashisha nimero igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mujya ahashakirwa mukandikamo ikiganirisho sinasuza ntababwiye ko tuzatanga ibihembo ku muntu uzaba yaruhirije ubutumwa bwinshi
ndabona amasaha ari kudusiga reka mbere y'uko dushyira akadomo kuri iki kiganiro cyacu cya none mbanze mbibutse ko mu kiganiro cy'uyu munsi twaganiriye ku bana baba ku muhanda gusa twibanda ku ngaruka zibageraho ariko tunagaruka ku mpamvu nyamukuru ishobora kuba itera aba bana kujya ku muhanda twumvise impamvu nyamukuru abatuye mu karere ka huye bumva itera aba bana kujya ku muhanda twagize ndetse n'amahirwe yo kwiyumvira aba bana bo ku muhanda bivugira ubuzima butoroshye babayemo maze tuza gusoza twumva icyo amategeko ateganya ku burenganzira buvutswa abana ndetse n'icyakorwa kugira ngo ubu burenganzira bukomeze gushyigikirwa nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba facebook cyangwa instagram muri studio mwari kumwe nanjye nicole umuziranenge ruje nigena yari ahagarariye iki kiganiro naho ushimire crispe mizero wadufashije ku buhanga bw'ibyuma amahoro y'imana abane namwe maze tuzasubira ubutaha abakomeje kutwumva mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha